mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema papa francisco yasoje uruzinduko rw'iminsi itatu yagiraga mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo yahavuye yerekeza muri sudani y'epfo aho azamara iminsi ibiri muri congo papa francisco yabonanye n'abantu b'ingeri nyinshi barimo abanyapolitike abadiplomate abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta abakorewe ihohoterwa bitewe n'intambara z'urudaca muri icyo gihugu impunzi n'abakuwe mu byabo urubyiruko ndetse n'abihayimana inyigisho ze zari zifite insanganyamatsiko ishingiye ku bumwe n'amahoro kuri uyu wa gatatu umushumba wa kiliziya gatolika yatuye igitambo cya misa ku kibuga mpuzamahanga cya ndoro kiri kinshasa umurwa mukuru wa kongo misa yitabiriwe n'abaturage bagera kuri miliyoni mu nyigisho ye yasabye abaturage ba repubulika ya demokarasi ya kongo kudatwarwa n'ibibatandukanya kubera ibikomere igihugu cyatewe ndetse abasaba kubabarirana mu bitabiriye icyo gitambo cya misa harimo n'abayobozi ba kiliziya zitandukanye zo mu karere barimo n'uw'u rwanda karidinari antoine kambanda wagiye i kinshasa kwakira papa mu kiganiro yahaye mugenzi wacu venuste nshimiyimana karidinari kambanda arasobanura icyo ubutumwa bwa papa bw'ubumwe n'amahoro bivuze ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari
yaje byari ibyishimo bikomeye ubundi urugendo rwa nyir'ubutungane papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera kuko yezu kirisitu yabwiye petero ati petero ndagusabira nawe ugenda ukomeza abavandimwe mu kwemera nyir'ubutungane papa bari umusimbura wa petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu gusura kiliziya mu gihugu no mu karere k'umugabane aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera ni muri urwo rwego rero natwe abepisikopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira cyane cyane ko kongo igice cy'umugabane wa afurika nka kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu rwanda burundi na kongo twita aseyac association de conference episcopale de l'afrique centrale hari byinshi dukorana mu iyogezabutumwa kuba rero yasuye kongo natwe twagombaga kuza n'abayepisikopi Burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira none se nyakubahwa karidinari mu nyigisho umushumba kiliziya katolika yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri ubumwe n'amahoro ayo magambo tuyumve dute muhereye ku bibera mu karere yaje gusura mu nyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uru ruzinduko icya mbere ni ukubabarira Eh, nk'igihugu cyabayemo eh, kandi kirimo intambara amakimbirane ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi kubabarira ni ngombwa eh, kugira ngo abantu bashobore kongera kubana icya kabiri ni ukubaka eh, umuryango kubaho ni ukubana kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'imana ni umubyeyi uba ushaka ko tuba abavandimwe abana be abavandimwe bagize umuryango akabona kudukiza umuntu imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango icya gatatu rero ni ubutumwa kwamamaza inkuru nziza ijambo ry'imana rigizwe n'uko imana idukunda nk'abana bayo y'uko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavandimwe ibi rero bikadufasha kubana mu mahoro none se nyakubahwa karidinari izo nyigisho z'umushumba wa kiliziya katolika yakoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u rwanda n'ab'u burundi izo nyigisho zirabareba ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro kandi amahoro arenga imbibi za kongo amahoro ya kongo natwe ni amahoro yacu ni amahoro y'u Burundi n'u rwanda cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano cyangwa se yinjira no muri ibi bihugu byacu ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu rwanda yaduhaye urumuri dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri iyi ngingo yo kubabarira ni byo byatumye ubu ngubu u rwanda rudaheranwa n'ingaruka za jenoside umuryango w'abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe nuku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi ku buryo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzaba twizihiza imyaka ijana na makumyabiri n'itanu ivanjiri igeze mu rwanda aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi kubabarira no gusaba imbabazi aribyo bigize ubwiyunge n'amahoro bitwubaka nk'umuryango w'abanyarwanda kandi nka kiliziya nk'abakirisitu ukaba ari umusingi wacu antoine Cardinal kambanda ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane uwo yari karidinali antoine kambanda umuyobozi wa kiliziya gaturika mu rwanda umwe mu bagiye kwakira papa francisco ikinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kiganiro muri isanga cya none turibanda ku butumwa bwa papa yageneye abanyekongo n'abakirisitu muri rusange twatumiye bamwe mu babonanye na papa amaso ku yandi barimo padiri yuvenali ndimubanzi wo muri diyoseze ya goma uyu ni padiri mukuru wa paruwasi ya matanda padiri yuvenali ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika urakoze cyane padiri turi kumwe kandi na madamu maripo angelique ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya murongwe aho ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu nawe yabonanye na papa francisco amaso ku yandi ndetse papa amugenera n'impano madamu maripo angelique ndabizi ko ufite umwanya muto cyane ariko mbere na mbere nagira ngo nguhe ikaze ku kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika madamu angelique uranyuva madamu angelique uranyuva nari mvuze ngo ikaze ikaze ku ijwi ry'amerika
ego yego Ah, ndabizi ko ufite akanya gato cyane padiri yuvenal anyihanganire nguhe iminota itanu gusa hanyuma tuganire hanyuma nze kugaruka kuri padiri yuvenal tuza kumarana umwanya muri iki kiganiro murisanga madama ah, angelique kwakirwa na papa francisco ikinshasa wowe nk'impunzi yabakiriye muri kumwe n'abandi bakuwe mu byabo wabyakiriye ute
nabyakiriye neza nararyohewe kubona nk'impunzi turi mu kongo kugenda kumwakira pape purematwara narabyakiriye neza
hanyuma ku- wa- ni- ninde waguhisemo kugira ngo ube mu bantu bajya kwakira papa Ah, ubutumwa wamujyaniye bwari ubutumwa ki
ngo jewe nagiye kubw'impunzi nyene abatwakiriye muri kongo kenera niyo yashikanye hariya akinshasa ububasha bw'iwanje
Ah, ibyo ari byo byose wagiye uhagarariye izindi mpunzi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo Ah, ubutumwa wajyaniye papa ni butumwa ki madame angelique
ego ubutumwa natwaye pape naranditse ikete amaze kwandika iyo kete ndayishyira ahantu nanakiriye kubonana na pape narayimuhaye nabyo yikado yiwanjye ndamuhaye nawe nyene arama nanjye kado yiwanjye y'icyapine ubwo ni uko Mm, hanyuma kuba wari mu cyumba kimwe na papa ndetse akagufata ku gahanga akagusengera ah, byari bivuze iki kuri wowe
rema byagendeye neza kubera naramukuze mu maboko aramezagira aransengera kweri numva naryohewe cyane n'impunzi kandi nibwo bwari bwa mbere kuva mvuka rema nararyohewe cyane Mm. si kenshi ah, abantu bagira amahirwe nk'ayo ariko kuba uri mu cyumba kimwe abandi mwari kumwe n'ibantu ki ah, madame angelique
yego nakubwiye ko twari indwi abarisize batanu n'abadeplase babiri Mm.
nabene nyene uko ndiko ndabikubwira nabonye niko byagenze twese badufashije nyene Mm.
nabo nyene bararyohewe kubera nabo nyene urabona ko remato imana imana irafasha umuntu kubera nari nziko byonansigira nkagenda kubonana na pasi
Hanyuma be- yaranezagiye ndashikayo kurema n'abandi nyene nuko byarabagendeye neza hanyuma jewe ibyo- ndinaja na
Yego Angelique ib- wagiyeyo uhagarariye izindi mpunzi izo mpunzi ziri muri icyo gihugu zihura n'ibibazo byinshi cyane papa mu butumwa bwe bwari ubutumwa bw'amahoro bwari ubutumwa bwo kubabarira bwari ubutumwa bw'imbabazi Ah, umaze kumva ubwo butumwa bwa papa ah, ubona buhwanye n'ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo wifuzaga kumva kuri papa ese ubona bizafasha ubwo butumwa buzafasha gukemura bimwe mu bibazo mwebwe nk'impunzi muhura nabyo
ego ego bizafasha kubera bihwanye n'ivyo kete bamuhawe nawe nyene hari ikintu naje wavuga ko bivanye n'ubutumwa numvise kurema kubera nyene bari ubu- ubutumwa bwo kuvuga turindire amahoro kandi dukundane ndibaza imana izofasha bizogenda neza rero
angelique malipo impunzi y'umurundi uri mu nkambi ya murongwe mu gihugu cya kongo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya gatoya uhaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire reka tukureke ukomeze n'imirimo yawe
ego murakoze murakoze cyane namwe imana yawe cyagire mu bandanye n'uyu murimo wacu urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabibabwiye muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe na madamu maripo angelique ariko kubera umwanya muto ntabwo tuza gukomezanya ahubwo turakomezanya na padiri yuvenali ndimubanzi ni padiri wo muri diyosezi ya goma akaba padiri mukuru wa paruwasi ya matanda nawe yagize amahirwe yo kubonana na papa amaso ku yandi ubwo papa yakiraga abihaye imana bose bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo Ah, padiri yuvenali nk'uko narimbajije ah, madamu angelique nawe kuba uri mu cyumba kimwe n'umushumba mukuru wa kiliziya gatolika ku giti cyawe wabyakiriye ute
yewe ko ku giti cyanjye ndagize amahirwe yo kubona kuri papa kubera ni nakusoma imisatsi uri hamwe konselebra ni amahirwe yo twagize ni ibintu bitaboneka bitabaho bukanya kose ubwo nta n'umwe hari umuntu wese ugira amahirwe yo kuja nyine eh, muri vatika hanyuma kugira ngo asuminikane na papa ngo ndagize ibyishimo ni ibyishimo mfite ibi mu buzima bwanjye bwose ndashimira imana kubera ndagize ago mahirwe Mm. urashimira imana nk'iby'ingenzi uzibukira cyane ah, kuri uru ruzinduko rwa papa francisco padiri yuvenali ni nk'ibiki cyane
ngo inyigisho nyine za papa bari kutubwira yuko kutwibutsa ko dusabwe twese kubabarirana kuba abantu bo kubaka amahoro kubera n'ubundi iminsi iyo turimo hari abantu bagira yuko kutababarirana bit- kubabarirana bitashoboka ariko nyine inyigisho ya papa kutwibutsa yuko amahoro tugomba kuyabona yuko tu- aturutse kubabarirana tukubaka imirya- imiryango yacu no kuba intumwa z'amahoro ibyo bintu nyine tuzabishikana mu buzima bwacu Mm. hanyuma padiri yuvenali ah, papa francisco aje muri congo mu gihe icyo gihugu kirimo kunyura mu bigeragezo byinshi by'intambara intambara z'urudaca abantu kuva mu byabo abantu bicwa bazira intambara n'ibindi usanga uruzinduko rwe ruje mu gihe mwarimu rukeneye cyane cyane mu gihe igihugu kirimo kigerageza kuva mu mvururu n'ibibazo kimazemo iminsi
bingu twaba dukeneye nyine urugi- uruzinduko rw'umunsi mukuru ka papa ari data wa twese kubera nyine aje kutuhumuriza mu bihe byo turimo abantu bamaze gucika intege noneho papa yaje kutubwira ngo ni muhumure ni ukutubwira muhumure mugire amahoro ya nyagasani Eh, naho byarebeka yuko intuza mu mahanga atari kwitera ku kibazo cyane cyane cyane cyangwa byihutirwa ariko yaje kutwereka yuko ari inyuma yacu ko turi mu mutima bwe ko turi mu buzima bwe noneho rero ni ibyishimo byaba biri ngombwa yuko aje kudusura aje kutuhumuriza aje kutwereka yuko ari ikihe umunsi gumwe tuzagira amahoro intambara ziza- zizashira padiri yuvenali nagira ngo ngusabe ugume kuri telefoni iki kiganiro ni muri isanga kenshi duha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi kugira ngo bagire icyo babaza abatumirwa tuba dufite muri studio nagira ngo mpere kuri kwizera uri kuri telefoni kwizera wiriwe neza
eh muraho muraho yego uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ku ruzinduko rwa papa n'ubutumwa yagejeje ku bakirisitu ndetse ah, n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari
eh uruzinduko rwa papa muri congo ni ikintu cyiza cyane kuko yaje avuga eh, ubutumwa bwiza ariko wakwibaza uti ese bwasigiye u- irihe somo irihe somo abanyekongo cyangwa se n'abanyafurika muri rusange bungukiye muri mu- mu- mu butumwa bw'uruzinduko rwa papa ukibaza ukavuga ati se ni- ni- ni iyihe mekanizimu ishobora gushyirwaho kugira ngo habeho ko amahoro aramba nk'uko yaje avuga mu butumwa bwe ko amahoro n'umutekano bigomba gushyirwa imbere ese ni izihe mekanizmu zashyirwaho tubona ko eh, amadini rimwe na rimwe usanga eh, ariyo usanga eh, aba nk'isoko y'amakimbirane kuko usanga nkanjye wenda ndi umusilamu usanga hari- hari imitwe myinshi usanga ngo ngo- ngo ifite ngaho ihuriye ngo ngo n'imyemerere ya kisilamu ugasanga hari abandi ba- bazana ibintu by'amacakubiri b- bishingiye wenda ku ku bintu by'amadini ese ni izihe mekanizime zashyirwaho kugira ngo habeho ubwuzuzanye hagati y'amadini runaka Eh, ndi mu majyaruguru rwanda hano mu ma- mu karere ka rundi umurenge wa buyoga urakoze cyane ah, kwizera Ah, padiri yuvenali ah, kuri icyo kibazo cya kwizera uvuga ati ese ni somo ki abanyekongo cyangwa se abihayimana muri kongo bakuye mu butumwa bwa papa ese kugira ngo ubwo butumwa bwa papa bushyirwe mu bikorwa mwebwe uruhare rwanyu nka kiliziya ni ruhare ki
Eh, abantu rero nyine bagomba kubishyira mu bikorwa byabo nka kiliziya n'ubundi tugakomeza kwigisha inyigisho ya kiliziya no gukurikiza amabwiriza bwa papa kuko abidusaba igihe cyose Eh, mu kiliziya tugomba kwigisha abantu yuko eh, ukeneye amahoro agomba gutanga amahoro noneho twese tukabaho neza intambara zigashira kandi tukababarirana Am- ukeneye amahoro agomba kuba umuntu wa mbere wo kuba- kubabarira kandi ukakirana imbabazi ukaba umuntu wo gutanga imbabazi nawe ukaba u- ukakirana imbabazi zituruka ku ndi no- n'urwo rwego tuzabona amahoro a- a- yo kuramba kandi tuzabaho neza
padiri ah, ah, umuntu arebye imibare aho ngaho muri congo kimwe cya kabiri cy'abaturage ah, ba congo hafi miliyoni mirongo ine ni abayoboke b'idini rya gaturika bivuze ko ah, mufite uruhare runini cyane mubishatse ko mwahindura ibintu ahanini munyuze mu ivugabutumwa ryanyu kugira ngo abaturage babumvire ibyo bibazo bibe byakemuka hari ibyo murimo gukora ni iki mukora kugira ngo ubwo butumwa bukengere abayoboke banyu hanyuma n'ibyo bibazo bibe bya- bya- byabonerwa umuti cyane cyane binyuze mu nyigisho mubaha
bo kimwe mu bikorwa byo dukora byo kiliziya ikora yo mu rwego rwa diyoseze ya goma dukora kampani devangelizasiyo muri kampani devangelizasiyo nyine abantu babona amahugurwa bakigishwa neza yuko tugomba kubaho tukamenya ngo twese duturuka ku mana buri munsi wese ni ikiremwamuntu yuko amacakubiri atagombwa kutu- guturuka ku bantu b'imana ndetse nyine tukubaka neza tugasabana kandi muzi muzi neza yuko nyine kongo ifite ubwoko bwinshi burenze magana ane mirongo itanu nakutwereka yuko ahubwo agomba ubwo bwoko bwinshi ntawe bugomba gutuma abantu ba- ba- batana ahubwo bugomba kubakira kugira ngo noneho babe bamwe bakumvikana bakamenya yuko twese duturuka ku mana ni imana yabishatse ariko yuko tutagomba kujyana tutagomba gushyigikira intambara kenshi kenshi naho abakirisitu gatolika ni benshi ariko harimo abandi bashaka inyungu bakurikiye inyungu zabo bakiyita ngo ni abakirisitu wenda nyine ibikorwa byabo bikarerekana yuko atari abakirisitu nyine ba- bafite ukwemera nyakuri nicyo kibazo niyo mpamvu rero kampani devangelizasiyo ni ukwereka abandi abantu yuko eh, ivanjiri iyo twayakiriye ariko tugomba noneho kuyakira ubundi busha tukaba abantu basha tugahinduka tugahindura imitima eh, ibikorwa bibi tukabikura mu mi- mu mico yacu tukaba abantu beza noneho abantu rero iyo bakiriye ijambo ry'imana rigomba kubahindura bikabagaragara no mu buzima bwabo eh, bakamenya yuko twese twese naho twaba turi benshi turi turi duturuka ku mana imana imwe idusaba yuko tubaho neza tukabaho tukumvikana haba hari ikibazo cy'igiha kigiyeho abantu bakaganira bakicara noneho yaba ari ngombwa abantu bakababarirana amahoro akarandama
padiri yuvenali ndimubanzi ndimubanzi ni padiri wo muri diyoseze ya goma akaba padiri mukuru wa paruwasi ya matanda turacyari kumwe kuri telefoni adufasha gusubiza bimwe mu bibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ahanini ah, ku bijyanye n'urugendo rwa papa francisco yari amazemo muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba yavuye muri icyo gihugu yerekeza muri sudani y'epfo aho agomba kumara iminsi ibiri n'uruzinduko rwa gatandatu papa francisco akoreye ku mugabane wa afurika kuva agizwe papa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu Ah, uruzinduko rw'umupapa muri kongo rwaherukaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu ubwo icyo gihugu cyasurwaga na papa yohani paulo wa kabiri kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika inosa nduwimana wiriwe neza
Mwiriwe.
uri hehe
Eh, Ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
aho ni mu gihugu cy'uburundi
Eh, Ni mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
yego eh, ikibazo cyangwa se igitekerezo ku butumwa bwa papa francisco yageneye abakristo n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari ubwo yari mu ruzinduko muri kongo
Eh, Ni ikibazo n'icyiyumviro twe twa- ah, hano igihugu kibanyi cy'Uburundi byaratunejeje kubona yarashyitse muri Kongo akamara iminsi itatu yose. Eh, Twarabonye amafoto y'uko baganiriye na perezida wa Kongo aramubarira ingorane zihari aramubwira yuko bifitaniye umubano muke n'igihugu- n'igihugu kibanyi cy'u rwanda twembiye uko twibaza no mu mafoto twabibonye turizera yuko ya- yaje guhindura ikintu kinini muri kongo ko yamubariye ko yamubariye yuko bafitaniye umubano utari mwiza ngira ubu ubu yarashyize ubutumwa bwiza butari buke ubu ngira yamuhaye n'impanuro y'uko by'ibyo bihugu ngira bigiye guhuza na cyane cyane yari yahishikiye akamubarira n'ibibazo by'iyo afise mbega basanga bya- baraganiriye n'ibindi bitari bike ku mutekano utari mwiza ngira muri icyo gihugu kibanyi mbega basengera ubu ko baganiriye neza eh, hagiye kuboneka ikintu cyiza icyuka cyiza kongo yizege bitibaza hagiye guhinduka ikintu kitari gito ndibaza nimba baraganiriye ibintu byinshi eh, na papa francisco ndibaza ko hagiye guhinduka ibintu byinshi eh, n'icyo gihugu cy'u rwanda ya- yakivuze ko ibintu bitari bike yuko hari umutekano muke ngaho muri kongo tukaba twarashimye yuko ko yashyize muri icyo gihugu yuko hagiye guhinduka kuko yahavuga ibintu byinshi n'ibijyanye n'ubutumwa bw'amahoro ngaho muri kongo icyo ni cyo cyiyumviye n'igitekerezo na refisi urakoze cyane inosa nduwimana Ah, padiri yuvenali ah, sinifuza kukujyana muri politike nyinshi ariko ufite icyo wifuza ah, kugira icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo by'uwo mukunzi w'ijwi ry'amerika uri mu gihugu cy'u burundi aho avuga ko mu biganiro papa yagiranye n'umuyobozi wa kongo harimo ko ah, yanasabye ko ibihugu by'amahanga ah, bihagarika guhungabanya umutekano muri kongo ndetse yanashinje ibihugu bikize kuba bikomeje gusahura umutungo w'icyo gihugu hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo byaba ibya papa ndetse n'ibya perezida felix tshisekedi ahanini mu bijyanye n'inzira yo gushakira umuti ibibazo biri muri icyo gihugu
so kuko papa yabivuze ariko zo kwerekana yuko ibi- ibi bihugu bikize yuko bigomba kureka na mu nce z'amahanga bagomba kureka kongo cyangwa afurika muri rusange yuko atari ibyama yo ku yo gutakaza za nyine no n'ibibazo byo dufite mu kongo kenshi bituruka ku bituruka hanze abantu bakareba ubukungu nyine bwa kongo yuko bavuga bavuga yuko kongo dufite ubukungu bwinshi ariko abanyekongo ntaba bafite n'inyungu ni ukuvuga rero abantu bose munsi cyaba abo ba- bakungu ibi- ibyo bihugu bikize bimenye yuko twese turi abana b'imana duturuka ku mana twese yuko dukeneye amahoro baba bagomba guhagarika nyine izo ntambara bakareka izo nyungu zabo bwite ahubwo bagashaka inyungu z'abantu bose Eh, ubukungu bwa kongo bateka ubushaka ngo bube ubw'abantu runaka ahubwo tubiku- tubukoreshe kugira ngo abantu bose abanyekongo n'ibindi bihugu nyine bikikije kugira ngo twese bitumarira ubwo bukungu butumarira akamaro noneho tubeho neza iyo papa ari kutwifuriza nibyo ari gusaba amahanga kugira ngo noneho bareke gusahura ahubwo bakire kirinani cya kongo kugira ubwo bukungu bugirire abantu bose inyungu twiyumva kugira ngo ubu tugire twese inyungu ni uko tugomba kumenya yuko twese turi biremwa muntu twese dukeneye amahoro icyo umuntu akeneye ni ukeneye kubaho neza kuko umu- uri umuntu w'imana umukristo ugomba kumenya yuko n'umugenzi wawe arabikeneye noneho mugashaka ukuntu mwakora hamwe mukumvikana noneho ibintu byose bikaba neza naho niba abantu barashoboye baba batashaka kubaho n'abandi bakako- bagakomeza gushaka inyungu zabo bo benyine ni ukuvuga yuko ago mahoro tutazagageraho bwangu bwangu ni ukuvuga nyine abantu bagomba guhindura imitima yabo bakahindura imitima bakamenya yuko twese dukeneye kubaho neza muri rusange noneho ibyo dufite byose bikaba ibya twese bikatwakira bikatwakira kugira ngo tubeho neza hate kuba abantu bo gushaka kubikora ibyabo byo byenyine ikibazo ni ukubera nyine babishaka ku kahato noneho bakazana intambara Eh, byaba biri byiza bakumvikana n'abayobozi b'ikihugu bakaza bagasinya za konvansiyo noneho bakareba ubwo bukungu eh, twabukoresha ute noneho kugira ngo abantu bose babugiremo inyungu abantu bakabaho neza
padiri yuvenali ndimubanzi Ndimubanzi, ni padiri wo muri diyoseze ya goma akaba na padiri mukuru wa paruwasi ya matanda reka dufate akaruhuko gatoya padiri ugume kuri telefoni hanyuma mu kanya turagaruka twakira na habakubaho norbert
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Gloria.
kombo taxi ikiganiro cyangwa se eh, umukino utegurwa na Lebel- la benevolencia tubagezaho buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ntimuzacikwe rero ku munsi w'ejo ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ahanini ku ruzinduko rwa papa francisco yasoje eh, muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba yahavuye yerekeza muri sudani y'epfo aho azamara iminsi ibiri muri kongo papa francisco yabonanye n'abantu b'ingeri nyinshi barimo abanyapolitike abadiplomate abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta abakorewe ihohoterwa bitewe n'intambara z'urudaca muri icyo gihugu impunzi n'abakuwe mu byabo urubyiruko ndetse n'abihayimana inyigisho ze zari zifite insanganyamatsiko ishingiye ku bumwe n'amahoro kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika norbert haba kubaho wiriwe neza
rero neza edi uri hehe
ubu ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge ni uwa buyoga ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ku butumwa bwa papa yageneye abakristu n'abandi batuye akarere k'ibiyaga bigari
Eh, dushimire papa uruzinduko yagiriye muri kongo kandi tunamushimire ku nsanganyamatsiko yaje atuzaniye muri make nko muri east africa cyangwa se n'isi yose amahoro ni ubumwe kandi n'umusingi w'iterambere ariko se nanone nkabaza padiri nti Eh, murabona wenda nk'uko wenda imyigaragambyo wenda nabara wenda ni nk'imyigaragambyo wenda iva mwa kiriya gihugu ayivugaho iki ese buriya bwicanyi buri gukorerwa bariya abantu tuvuge ko buzahagarara babazira uko bavutse
urakoze cyane noruberi kubaho ah, padiri yuvenali ah, noruberi arasa nk'ubaza ese ubutumwa bwa papa koko buzatuma ibibazo bimaze iminsi muri kongo bihagarara birimo imyigaragambyo itandukanye ndetse n'intambara z'urudaca mu bice bitandukanye by'igihugu
kuko tuwo twamaze kubivuga birashoboka kubura abantu bakiriye ijambo ry'imana tukamenya yuko twese turi ibiremwa muntu twese tuba tugomba kwakira nyine ubwo butumwa bwa papa hari izo ntambara bikumvikana yuko ni abantu runaka bari gushaka inyungu zabo bashaka inyungu zabo noneho kugira ngo abantu batibashyire hamwe ntibarebe icyo dukeneye twese twese abantu bose dukeneye kubaho neza kureka kukaba mu mahoro ni kubera nyine niyo migaragambyo ibamo kenshi kenshi iba ituruka ku nyungu z'abantu bari gushaka inyungu zabo ariko nyine na niyo mpamvu ingaruka ziba mbi ingaruka ziba mbi kubera nyine abantu bakora imyigaragambyo nyuma yabyo hari abantu bari bashyigikiye inyungu zabo akaba ari batera imbere ariko nyine bakihisha mu myigaragambyo bari kuvuga yuko dukeneye ibi n'ibi kandi muri byose muri rusange n'inyungu zabo ku bwite bari gushaka bari gushaka ngo zite imbere imbere
hanyuma padiri wenda akabazo nabaza ah, mwebwe murimo murakora uruhare rwanyu rwo gukangurira abakirisitu no kuberekeza mu nzira y'amahoro inzira yo kubabarira inzira y'imbabazi ariko nanone hari urundi ruhande rurimo abanyapolitike n'abandi wenda bashobora kuba bafite inyungu muri izo mvururu nk'uko ubivuga icyo gihe mwebwe mukora iki kugira ngo urwo ruhande narwo murwiyegereze mubumvise akamaro ko kubaho mu mahoro
ubutumwa bwa kiliziya ni kwamamaza inzira nziza ku bantu bose kandi namwe bo mwabo ba politike harimo bamwe biyita ariko nabo ni abakirisitu abakirisitu ariko nyine iyo umuntu atashaka guhinduka adashaka guhindura umutima we kiliziya nta nta mbunda nta bisasu dufite byo kubira umuntu ngo nutakora ikintu kimwe iki turakutegeka ukuntu kuca uzanira ibintu bituruka kuri konsiyansi ya buri muntu wese konsiyansi y'umuntu niyo igomba kumwereka yuko ibi bintu byo nkora bitari byiza noneho yamenye ko bitari byiza akahinduka imigambi ye mibi akayireka agakurikiza imigambi myiza kuko konsiyanse yacu itubwira nubwo nanitwa umurimo wa kiliziya wo kwigisha abantu kugira ngo bamenye ibintu bibi abireke ibintu byiza aribyo bikorwa naho nyine niba abantu batashaka guhindura imitima yabo niba bashaka kwakira ijambo ry'imana cyangwa bakaba banihisha mu ijambo ry'imana bakavuga ngo ni abakirisitu kandi bari gushaka izindi nyungu zabo bijyanye nkago mahoro atanazayabona bwangu bwabo ariko n'ubundi kiliziya icyo dukoresha ni gusoma ivanjiri tugakora nyine za kampani de evangelizasiyo ubyakiriye neza akahinduka udashaka kwakira kwakira iryo jambo ry'imana kiliziya nta pizo dufite tuzavuga ngo noneho ngo arumutukuye kino gihano
urakoze cyane padiri yuvenali ndi mubanzi kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika bruce pascal niyongira wiriwe neza
mwiriwe muri amahoro uri hehe
ni kigali ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
yewe ku bijyanye n'uruzinduko rwa papa ndabishimira cyane kuko papa yaje akenewe kuko muri congo iyo urebye ibibazo byari bihari zishingiye ku moko na n'ubu kandi zihari intambara zidashira imitwe idashira byari ngombwa ko papa nawe aza agahosha icyo twakita nk'umwuka mubi kugira ngo twese n'ubuyobozi nabwo eh, bugire ikintu bwikanguraho mu byo ruvuga cyangwa se mu bakora ubu no mu magambo ba- bavuga batangaza muri rubanda mu baturage kwanganisha ibihugu kwanganisha abantu ku bandi mbese ugasanga papa ibyo yavuze koko amajambo yamwe narayumvishe eh, n'abasesenguzi narayumvishe ibyo bagendaga bavuga kuri urwo ruzinduko ugasanga koko papa ibyo yavugaga kwari ugukebura abayobozi eh, cyane cyane aba kongo kuko iyo urebye ku ruhande rwa kongo abayobozi benshi bafite eh, n'abaturage bafite eh, gisa naho eh, banganisha abaturage bavuga ati iki gihugu tucyange uriya ni umuntu mubi aratugambanira kandi ugasanga twese nta n'aho bihuriye ariko papa kuba yaraje muri kongo byari byiza cyane kuko eh, ibyo yavuze koko yakemuye yake- yakebuye abayobozi keretse bose nibata- nibatumva ibyo we- papa yaba yarababwiye cyangwa yaba yaratangarije ariko iyo wumvishe mu ma- mu magambo yagiye avuga kabisa usanga byari ibintu byiza kuba papa yaraje mu bihugu eh, birimo mm, amakimbirane n'imyigaragambyo kugira ngo nawo ashyireho ake kugira ngo arebe ko byibura hari icyakorwa rero uruzinduko rwa papa ni byiza kuba yarasuye buriya yasuye akarere kose yasuye afurika yose kandi ibyo yavuze ndizera ko byageze n'ahandi hantu ku isi hose hari ibintu by'imyigaragambyo n'intambara zidashira nicyo navuga ku bijyanye n'uruzinduko rwa papa murakoze hari ikibazo ufitiye padiri ndimubanzi
Eh, nta kindi kibazo tuyifite
urakoze cyane padiri hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo ah, bya bruce mbere y'uko mfata abandi bakunzi b'ijwi rya mbere
Eh, n'ubundi kuko uyu muvandimwe amaze kubivuga eh, ni abantu nyine bagomba kuza ni ba- abantu abayobozi ni basa- ni ba- bakira ubwo butumwa bwa papa n'abantu bose abayobozi n'aba hasi bose bose ntitubwakira neza tukumva amahoro aratuturagira amahoro mu- muri kongo n'ibice byose by'ibiyaga biya- biyaga bigari
urakoze cyane padiri yuvenali ndimubanzi kuri telefoni dufite cyril wiriwe neza
mwaramutse neza uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza Ah, ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
Eh, ndahera ku gitekerezo hanyuma nyuma nze kubaza ikibazo yego
Eh, umushumba eh, wa kiliziya gatolika ku isi gusu- kuba yarasuye kongo ndabona ko yari abazaniye nk'uko nawe ubwe yari ni amahoro abifuriza nk'uko nawe ubwe yabitangaje mu ijambo rye ariko kandi iyo urebye ikintu cyitwa amahoro noneho no mu- no kuri iyi si muri rusange amahoro ni makeya kuko akenshi niyo umuntu avuga yuko abuzwa amahoro n'abandi nawe ubwe kugira ngo yihe amahoro usanga ari ikibazo usanga umuntu ahora ahangayitse mu mu bintu binyuranye ariko nyagasani niwe wenyine ugomba kuduha amahoro hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze uwo musaseredoti ni ku bijyanye n'uruhare rw'abihaye imana eh, ubutumwa bo- bu- babwakiriye bate nk'abihaye imana kuko yagiye asura eh, yagiye aganira n'ingeri zinyuranye impunzi abihaye imana ndetse na- n'abanyapolitiki ndavuga aha dusobanure ku ruhare rw'abihaye imana uko bakira ubwo butumwa ese niba hari igishya babona ba- ba- bakiriye mu butumwa umushumba wa kiliziya gatolika ku isi yaba yarabagejejeho hari aho ngaho mu gihugu cy'abaturanyi cya kongo hanyuma ijwi rye kuri radiyo ntabwo turi kumwumva neza se nkaho yegera telefone yongera ijwi ntabwo turi kumwumva neza murakoze cyane urakoze cyane cyril padiri gerageza telefoni uyegereze ah, umunwa wawe kugira ngo abantu bakumve neza hanyuma ugerageze usubize icyo kibazo cya cyril uri mu rwanda
ku bihaye imana pa- papa ari kutwereka yuko tugomba ku- kuba abantu bo gutanga amahoro bo kwigisha ukuri bo ku- gukangurira abantu kugarukira imana tukamenya yuko nyine ku- nk'amahoro amahoro eh, aturuka kubabarira kubabarirana hanyuma akaturuka mu kubaka imiryango umva nyine ko imiryango yacu dukeneye kubabarirana tugatanga amahoro kubera i- imiryango myinshi iri kubomo iri gusenyuka kubera ikibazo cyo kutababarirana hanyuma tukanaba abantu bo ku- bo kwigisha bo gutanga ubwo butumwa ku bantu bose kandi na niyo nshinga y'ijambo ry'imana ry'ivanjiri ibyo papa ari gusaba twese eh, gukangurira abantu yuko bagomba kugarukira imana bakababarirana mu miryango kandi twese twese tukaba nk'abatumwa b'amahoro niba umutumwa w'amahoro utari ukuvuga ngo ni- utari ukuvuga ubu ni umurimo w'abaseseri- abasaseridoti bo benyine ariko ni umuntu wese yaba umukristo yaba yaba umuntu wose aho aho atuye twese tuba dukeneye amahoro ni ukuvuga ni uko twese twese tu- turi intumwa zo gutanga amahoro kuri bagenzi bacu niba hari hagize ikibazo twese tukababarirana ukaba umuntu wo kwakira amaho- kwakira imbabazi ukaba n'umuntu wo gutanga imbabazi kubera rero n'ubundi n'abantu basha- batashaka kubabarira bagenzi babo niyo mpamvu rero papa ari kutwereka yuko tugomba kuba abantu bo kwakira imbabazi kandi tukanaba n'abantu bo gutanga inga- imbabazi ku bandi hagize ibibazo
Ah, hanyuma se padiri um, ah, umuntu yakwibaza eh, mu gihe murimo kugerageza gushyira mu bikorwa ah, izo nyigisho za papa ahanini asaba ko habaho imbabazi asabira ibihugu amahoro kenshi ugasanga ibyo bintu abo mu bisaba ahanini nubwo ari abaturage ariko n'abanyapolitike barimo icyo gihe nk'abantu bashobora kuvuga ko murimo kwivanga muri politike mubabwira iki
Ngo uba nyine abantu bavuga ngo ni ukwivanga muri politike ni abantu baba bari gushaka inyungu zabo batashaka nk'abantu ba- ba- ba- ba- ba- bababwi- bababwire ukuri none bagashaka kuzimya ukuri kugira ngo bakomeze kubangamira abantu bate kumenya ibyo bakeneye naho kiliziya muri dogitirine sosiyale yayo tugomba kwigisha abantu kubaho neza kandi kubaho neza umute- umutekano mu by'abantu bose iyo kiliziya iyo kiliziya cyangwa abihaye imana bari kuvuga kuri ayo magambo baga bari kwi- bari kwereka yuko nyine eh, na- yezu yaje ku- kuturokora twese tugiye no kubireba mu bikorwa bye eh, ibitangaza byo yakoraga twakora kugira ngo abantu babeho neza
urakoze cyane naho abanyapolitike abanyapolitike bashaka kuvuga ngo nu- ngo kiliziya iri kwivanga mu magambo ga kiga- bwa politike kandi itabikeneye ni abantu ni abantu nyine babaga bari gushaka inyungu zabo bari gushaka kujyanira abandi Mm, ariko ni kenshi ah, kiliziya yagiye ishinjwa kugira uruhare ah, muri politike wenda mwebwe ntimubikora ariko hari abantu baba bafite izo mpungenge izo mpungenge mwazibamara gute
nyine muri ku- ushingiye kuri dogitirine sosiyale de l'eglise hari abantu nyine abakuriye imbere bo bo- abantu ba leta baba bakeneye bakazi- bakaba bana- inama noneho nyine baka- bakabayobora Eh, kandi imizi myiza ika- kenshi kiliziya yako ya ya kongo ikora ibintu byinshi kuri kifa- ifa- ifasha abantu ba leta noneho ibibazo bimwe bigakemuka ariko iyo hari umuntu ukeneye uri mu nyungu ze naho banamubwira kenshi ni wowe atuma umutekano cyangwa aka- akazi- agatera ibindi bitekerezo noneho ntibashire hamwe urakoze cyane padiri guma ku murongo reka twakire na n'uwitwa umusaza wiriwe neza wiriwe witwa umusaza uranyumva Ah, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko Eh, uri hehe
ndi mu rwanda mu majyaruguru mu ntara y'amajyaruguru akarere ka gicumbi umurenge wa bwisige ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ko abatumirwa ko bari bari kutubwira byinshi byiza byekere- byerekeye uruzinduko rwa papa ariko nkaba mfite nk'ikibazo nayo cy'amatsiko nakwibariza nk'abatumirwa none none papa afite ijambo rye ku buryo yabwira aba- abateza umutekano muke cyangwa abaturage ku- ba- ba- badakunda amahoro kuyagira afite ijambo ki afite imbaraga ki ku buryo bakumva ibyo ababwira kuko usanga benshi bateza amahoro bateza umutekano muke baba batifuza ko iwabo iwabo bagira umutekano muke baba bateza umutekano muke ahandi ugasanga n'iwabo ntibifuza ko wahagera none papa afite imbaraga zingana iki ku buryo yabwiza nk'aho ngaho bayitera bakabasha kuyitera bwoba buze abandi amahoro afite imbaraga zingana iki ku buryo bakumva ibyo ababwira urakoze umusaza padiri ndimubanzi icyo kibazo ese imbaraga papa afite zo kuba yatuma ibintu bihinduka mu gihugu amahoro akagaruka zingana gute
papa ni ukubera ni data wa twese kaba abantu bose tuba dusabye kumwumvira niba niba nyine turi kuyumva turi kuyumva ko ko papa ni data wa twese yuko agomba kutu asabye agomba kutuhana nyine umubyeyi abana bagomba kumvira ababyeyi babo naho kuvuga ngo papa ndetse afite imbaraga ki zo kubabuza ni ijambo tujya afite nyine iryo jambo rikurikize unurikurikiza ukumva nyine inangamutima yawe konsiyanse yawe ikakwereka yuko ibyo uri gukora atari byiza noneho ukahindura ibikorwa byawe bibi ugatangira gukora ibikorwa byiza niyo mpamvu papa nka data wa twese aje kutusura aje kunutuma umuhanyi guhana abantu bose kubagira inama y'uko ibikorwa nk'ibi bitari byiza noneho n'ubundi akanaba nk'umuvugizi wacu ku biriya biriya biriya bihugu bikize bitera intambara bishyigikira intambara kubereka yuko ibyo bakora bitari byiza bakabyumva ntibabyumva turashimira imana ariko hari imikire banatenguha bakatenguha papa ashaka kuba ibyabo kubera papa nta nta mwenda afite ntacyo afite ni ukugukoresha ijambo ry'imana ni ukuvugisha ukuri akatugira twese inama wo kwakira iyo nkuru nziza akayakira abantu bakahinduka batashaka guhinduka rero nyine ukabita abatengushye urakoze cyane padiri ndimubanzi reka dufate na eustache niyo buhungiro wiriwe neza
niwe mwiriwe ijwi ry'amerika gerageza uzamura ijwi ryawe uri hehe
genda ubujumbura mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
icyo nashaka kubaza ku ijambo papa yashyikirije muri congo yarashyikirije ijambo avuga ati ati ibihugu byo bya rutura n'ibikura amaboko muri congo ni cyane cyane ko hariyo ubutare bwinshi rero ikintu kintu kimwe rero bisigura ko biteza umutekano muke kugira ngo bize bishukumbure ry'amabuye y'agaciro yaba ari muri congo cyangwa no mu bindi bice bya afurika rero papa yaravuze ngo nibareke kongo cyangwa afurika muri rusange yigenge bayikore ku maboko bareke kuza baraza bateza umutekano muke bacukumbura yaravuze ko atari ikirombo cyo gucukuramo izahabu cyangwa ubundi butare none n'ibyari ibihugu by'amahanga bizova kuri afurika bikayiha amahoro ikitunganiriza akazoza kayo icyo nicyo kibazo nari mfite murakoze
urakoze cyane i bujumbura mu burundi ndabizi ko mufite ikibazo cya fm kutwumva bigorana iki kibazo padiri yari yakigarutseho gatoya ariko padiri ku bantu b'i burundi badakurikira neza gerageza mu magambo make usubize eustache hanyuma nagira ngo nsabe no muri studio bamugumisheho kugira ngo yumve igisubizo cya padiri ndimubanza
n'ubundi ikibazo cy'utanga cyumvishe neza nyine kuba bafite ikibazo cyo kumvikana neza ikibazo kiri ikihe eustache uranyuva
ndabumva cyane gerageza utomore ikibazo cyawe padiri kugira ngo baguhe inyishu
ubwo natomoye mvuga ndavuga ngo ni padiri yari muri kongo yaravuze yuko bokura amaboko muri kazoza ka kongo kugira ngo bareke kugaragaza ku mabuye y'agaciro ari naho batera umutekano muke kugira ngo baze bateze intambara hanyuma batware amabuye y'agaciro basahure rero bavuge ntabwo ndabaza n'ibyayi batoreka afurika ikigenga abo ibyo bihugu byose bya rutura cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi binasaba yuko bahagarika kuba bateza umutekano nyine mu bihugu bya afurika kugira ngo baze basohoye amabuye y'agaciro cyangwa n'ibitoro byaba bihari nibyo nabajya urakoze cyane padiri ngira ngo icyo eh, eustache ashaka kubaza ese mwumva bishoboka ko ubusabe bwa papa ko ibihugu bikomeye bihagarika ah, gusahura kongo ndetse no guteza umutekano muke muri icyo gihugu mubona ari ibintu bishoboka ubwo busabe bwa papa bukaba bwakubahirizwa
byashoboka ariko nyine bituruka kuri volonte nyine abantu babishaka byanashoboka niba hari icyo bakeneye nk'uko twabivuze mbere bakashaka ba- abantu bakaganira bakareba icyo kongo ifite bakamenya yuko ubukungu bwa kongo butari ubukungu bwa kongo bo benyine ko ndetse ni ubukungu bwa- bwa twese noneho haba ari icyo bakeneye bakabikora neza abantu bose bakabigiramo inyungu aba- abanyekongo n'ibindi bihugu n'ababikeneye n'ubundi twese bikatugirira inyungu na niyo mpamvu imana yaremye isi ishyiramo ibintu byose ni ukugira ngo twese tubeho neza aho iya- imana ntawe ishaka ngo eh, umuntu umwe ari we abone- abaho neza twese imana ishaka ngo tubeho neza na niyo mpamvu yatu- yari yaturemye itushura munsi kugira ngo isi- isi- iyi si tubeho neza tubeho dutegura ikintu niba hari abantu bagomba gukoresha ikintu runtu- ikintu runaka noneho baka- bakaganira ba- ba- ariko biba- batabinyuze mu ntambara kubinyuza mu ntambara nyine kuraba nka kusahura noneho abantu bakama- ba- bakamena amaraso abandi bakapfa naho bi- binyuze mu- banyurize mu- mu nzira y'ukuri ni kuva abantu u- ubutumire bwa papa abantu baba bagomba kubwakira neza kandi ni ibintu byanashoboka ariko nyine bituruka ku mutima u- wa buri muntu wese icyo ushatse kuvuga muri make ni uko uwo mutungo kamere w'igihugu ugomba gukoreshwa neza ugasaranganywa ku baturage bose batuye igihugu
yego yego urakoze reka dufate umukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro aimable bakundikize wiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe
alo uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe mu masegonda make cyane cyangwa igitekerezo
Eh, gusa sindiko ndabumva ikiganiro ko nagikurikirana mbwa sinumbirije kubera na byacikagurika urakoze urakoze cyane niba utakurikiye ikiganiro nta kibazo turaza kugishyira ndabyumva eh, turaza kugishyira kuri interineti mushobora kongera kuza kucyumva mu buryo burambuye ku mbuga nkoranyambaga zacu padiri ah, ndi mubanzi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, wavuze byinshi ku butumwa bwa papa ah, wavuze icyo kiliziya irimo gushyira imbere kugira ngo ejo ha kongo hazabe heza ah, umutungo wa kongo ugirire akamaro abaturage batuye kongo yose ndetse bigire n'akamaro mu karere muri rusange Ah, nk'ubutumwa bwa nyuma buturutse kowe nk'umusaseredoti wowe umukozi w'imana cyane cyane ukurikije iba muri icyo gihugu cya kongo ah, umutekano muke n'ibindi ubutumwa ku batuye kongo cyane cyane abakirisitu intama zanyu ni butumwa ki padiri mbere y'uko dusoza
ubutumwa bwanjye ni uku- ni ukwakira neza twese hamwe ubutumwa bwa papa tukamenya yuko twese dukeneye amahoro ko dukeneye amahoro icya mbere Prepare the icya soul.
mbere ikibanza ikibanza tugomba kubabarirana niba hari ikibazo cyabaye abantu bakicara bakababarira ba- bakaganira bakababarirana noneho hanyuma tukaba twese abantu bo ku- bo kubaka amahoro mu miryango yacu aho dutuye twese tukaba ba- kandi tukanaba abavugizi b'amahoro tukaba intumwa zo ku- kwamamaza inkuru nziza noneho ha- hari ibikomere byo twagize bituruka ku ntambara twese tukicara tukabyumvikanaho tukababarirana amahoro akarandama abantu bakabaho neza padiri yuvenali ndimubanzi wo muri diyoseze ya goma ukaba na padiri mukuru wa paruwasi ya matanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire wakoze cyane
Na- namwe mwakoze imana ibahe umugisha nshimire kandi na injeniyeri peter handley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro namwe inshuti bakunzi mwakigizemo uruhare ndabashimiye cyane muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbararika ibindi biganiro by'ijwi ry'amerika cyawu cyawu
It's the MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.